iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi uyu munsi isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga w'igiswahili dukurikije imibare itangwa na onu ni ururimi ruvugwa n'abantu bagera ku bihumbi ijana mu bihugu byo mu burasirazuba bwa afurika na afurika yo hagati umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi wacyo ku isi yose afurikani yuniyoni igiriraho ikemezamururimi rwo kwigwa no gukoreshwa muri afurikani yuniyoni Professor Malonga Pacifique umwarimu muri kaminuza Kongo na Afurika y'Epfo byiteguye gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu byo gutabarana Uburusiya bwatangaje ko bukurikiranira hafi ibiganiro Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ateganya kugirana na Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan aya makuru yose turarambura mu kanya gato ntimujye kure amakuru tuyohere kwavugwa hirya no hino ku isi perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi ejo yatangaje ko afite imigambi yo gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano na afurika y'epfo fidel niyongabo akomeza inkuru mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru ari kumwe na perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ku mugwa mukuru kinshasa tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ashobora kuzoba yerekeye gufashanya mu byerekeye kwivuna umwansi perezida Tshisekedi yavuze ko amasezerano yerekeye kwivuna umwansi y'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika yo mu mpanuka SADC yoba akarorero yamara nta birenga aho yamenyesheje yavuze ko bazomenya ibirenga aho mu minsi n'indwi biri imbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo byombi biri mu ishyirahamwe SADC rigizwe n'ibihugu cumi na bitandatu perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku ruhande rwiwe yemeye kubandanya gufasha Kongo mu bijyanye no gutorera inyishu ibibazo by'umutekano muke n'ubukene yavuze ko biteguriye igihe cyose gufasha Kongo nk'uko babikoze muri kahise yatangaje ko bazokomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi mu gutera igikumu ku masezerano ku bijyanye n'umutekano no kwivuna umwansi imigwi yitwaje imigwanisho yarageramiye ibice bitari bike byo mu buseruko bwa Kongo mu kiringo cy'imyaka mirongo itatu kongo yagirije inshuro zitari nke u rwanda ko rushigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ni kirego u rwanda ruhakana
fidel niyongabo abategetsi bo muri kameruni baravuga ko gushidikanya kw'ababyeyi bituma abana babarirwa muri za miliyoni badakingirwa indwara zo mu bwana ni ubwa mbere mu gihugu haba igikorwa gikomeye cyo gushishikariza ababyeyi gukingira abana kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda gitangiye eugene mukankusi kameruni irimo ibyorezo by'iseru na rubewore indwara zahitanye abana cumi n'umunani abandi ibihumbi bararwaye muri uyu mwaka minisitiri w'ubuzima avuga ko abatanga inkingo ibihumbi byinshi boherejwe mu bitaro birenga magana abiri mu gihugu gukingira abana barenga miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atanu indwara y'iseru na rubewore guverinoma ivuga ko abatanga inkingo bazanasura ingo za kiliziya imisigiti amasoko n'inkambi aho abanyeshuri bari mu biruhuko kugira ngo bakore ku buryo buri mwana ufite munsi y'imyaka icumi akingirwa ababyeyi bamwe bavuga ko bahagaritse gukingiza abana babo hari n'abavuga ko nabo ubwabo batigeze bakingirwa kandi ko batumva impamvu guverinoma igomba gukingira abana bose bafite munsi y'imyaka icumi kandi ko itagombye kubasanga aho bari itabifitiye uruhushya rw'ababyeyi minisitiri w'ubuzima wa kameruni avuga ko iseru na rubeyore byagize ingaruka ku bana barenga ibihumbi bine kandi ko cumi n'umunani bapfuye kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka iri kingira niryo rikomeye ribaye muri kameruni kuva mu gihugu habonetse abarwayi ba mbere ba covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa gatatu muri bibiri na makumyabiri guverinoma ivuga ko ubwo covid yadukaga mu gihugu ababyeyi bagize ubwoba bwo kujyana abana babo ku bitaro kubakingiza kubera ko ibitaro ari nabyo byapimirwagaho iyo ndwara bikanita ku bayirwaye
kuri uyu wa gatanu leta ya ukraine yatangaje ko ingabo zayo zigiyeho imbere ibirometero birenga bitanu hafi y'umujyi wa bahmut wo mu burasirazuba bw'icyo gihugu ku munsi washize w'imirwano zihanganyemo n'igisirikare cy'uburusiya ibyatangajwe n'ubutegetsi bw'i Kiev byerekana ko ibitero byo gusubiza inyuma ingabo z'uburusiya igisirikare cyayo cyatangaje mu ntangiriro z'ukwezi gushize birimo kugenda bitera intambwe gusa ibyo burusiya butangaza ko mirwano yo muri bahmut bihabanye n'ibitangazwa na ukraine temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri nkuru aganira na televiziyo y'igihugu ya Ukraine Serishe Revatiyayi umuvugizi w'ingabo mu gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine yavuze ko ingabo z'igihugu zikomeje kuremya ibirindiro muri ako karere zotsa igituti z'umwanzi zigaba ibitero zigana imbere haba ku gice cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo uyu muvugizi w'ingabo yagize ati by'umwihariko ku munsi washize zigiye imbere ho ibirometero bitanu generali Alexander Siriski uyoboye ingabo za Ukraine zirwanira ku butaka nawe yavuze ko ingabo za Ukraine zikomeje kwegera imbere zigana Bakhmut yongeraho ko hari uturere zongeye kugaruza ariko ntiyagira byinshi atuvugaho umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine yavuze ko ingabo z'iki gihugu zegukanye intsinzi w'igice hafi y'akarere ka Kirishivika mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Bakhmut abasesenguzi b'igisirikare cya Ukraine bavuze ko kwigarurira Kirishivika byafasha Ukraine kugaruza umujyi wa Bakhmut wigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya mu kwezi kwa gatanu nyuma y'amezi menshi y'imirwano. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya RIA bisubiramo ibyavuzwe n'imwe mu isoko za gisirikare byatangaje ko muri iki cyumweru ingabo za leta ya Moscow zasubije inyuma igitero cyagabwe kuri Kirishivika ndetse zirimo kugenda zifata abasirikare ba Ukraine basigaye muri ako karere. Icyakora ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyashoboye kugenzura uko ibintu byifashe ku rugamba. Ubutegetsi bw'i Moscow bwatangije ibitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri bubona Bakhmut nk'intambwe fatizo mu gutera iyindi mijyi. Uburusiya nibwo bukigenzura Bakhmut, ariko ingabo za Ukraine zizeye kugota uyu mujyi. Leta ya Kiev ivuga ko yagaruje tumwe mu duce duherereye mu majyepfo kuva itangije ibitero byo kwivuna umwanzi, ariko Uburusiya buracyagenzura ibice binini mu burasirazuba no mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Ukraine.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook instagram youtube na twitter turi kuri voa radiyo yacu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi intumwa idasanzwe yone ku Burundi yaraye ishyikirije icyegeranyo cy'uburyo uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu bwifashe iyi ntumwa yabwiye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ko ibabajwe n'ifungwa ry'abatavuga rumwe na leta abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu Pierre Claver niyo nkuru intumwa idasanzwe ya ONU mu byerekeye agateka kazina muntu mu Burundi ntajya umunwa mu kwerekana ko naho uburundi buriko buratera intambwe mu migenderanire n'amakungu impinga ikiri ndende mu kubahiriza agateka kazina muntu fortune gaeta zongo yabwiye akanama kajejwe agateka kazina muntu kawe niko ifungwa n'inyuruzwa ry'abazira ubusa rikibandanya afatira akarorero ku cegeranyo c'ishirahamwe ryigenga rihana agateka kazina muntu rigiteka riheruka gushikiriza ko abantu barenga ibihumbi bine bishwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika gushika muri uno mwaka ati iyo migenderanire ntibuza ko abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa ego umukuru w'igihugu arafise akarimi keza ariko umwizero atanga ntuja mu ngiro bamwe baracaburagizwa mu bikorwa vyabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga ibisanzwe kandi bibangamira agateka kazina muntu ku rugero rwo hejuru hamwe no kudahana abakora ivyaha bagakingirwa ikibaba ubuserukira uburundi muri oni wewe yemeza ko iyo ari indirimbo abansi b'igihugu aserukira bama baririmba kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umufasoni elisa nkerabirori yasubiye kwiyamiriza iyo ntumwa ndetse akavuga ko itazokwigira ironka uburenganzira bwo kuja mu burundi le burundi pour la énième fois réitère ne pas reconnaître ce mandat de pays lui imposé
ati turasabye ko iyo ndirimbo yama mu kanwa kanyu yohagarara ndetse turasubiye kwiyamiriza mwebwe n'ibikoresho byanyu byose erega aka kanama kawe ni gasigaye gakoreshwa n'abacafuza uburundi mureke ubwo bubeshi mwirirwa murategurira hamwe kandi mukabushikiriza amakungu uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi c'iterambere co kurwanya ubukene ayo masezerano yarusha nayo uvuga ko yahonyanzwe ahubwo iyo ataba yarubahirijwe jewe simba aserukira uburundi ngaha
si les accords d'Arusha étaient rangés dans un tiroir.
naho biri uko ubutwara umugwi wigenga w'igihugu rero agateka kazina muntu yashikirije ko hakiri ibisata uburundi bukwiye gushiramwo inguvu nk'ubutungane n'igisata c'abanyororo 6 vinyini muraba Il y a certes des défis comme la justice où la surpopulation carcérale inquiète plus.
ati ikibazo gisigaye kiri mu vyerekeye ubutungane guhana abakora ivyaha no mu bwinshi bw'abanyororo ariko turashima utwigoro twa leta y'uburundi ndetse turabona ko hari n'abatwara ugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambi uri ku butegetsi zatanguye guhanwa kubera zasotoye canke zigahohotera abatavuga rumwe na leta b'umugambwe senel nko mu kirundo ingozi imuyinga no mu kayanza hanyuma ingorane ziri mu mugambi senere zega uwo mugambi nyene ariko zibwirizwa gutorerwa umuti vuba nécessite un suivi pour trouver une solution dans les meilleurs délais.
aha niho intumwa y'ubumwe bwa buraya muri oni Étant donné les allégations faisant état d'actes de torture, des conditions de détention.
yakebuye uburundi ko n'aho imigenderanire iriko iranaguka uwo muryango utewe amakenga n'ivyagereje vyo gufungira abantu ubusa guhotera abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha amakuru nka floriane irangabiye yakatiwe imyaka cumi yo gufungwa hamwe no kutorohereza impunzi gutahuka akanama ka oni kajejwe agateka kazina muntu karanebaguye ko uburundi bukirangwa n'ikumirana kandi ko budashaka ikiyago n'abo batavuga rumwe gafatira ku kwiyonjorora kw'intumwa z'uburundi muri iyi ndwi mu bikorwa nk'ivyo kubera vyitabwe n'umwe mu barondebwa n'uburundi pierre clave ni nkuru ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
ijwi rya amerika uyu munsi isi yose yicishije umunsi mpuzamahanga w'igiswahili dukurikije imibare itangwa na onu ni ururimi ruvugwa n'abantu bagera ku bihumbi ijana mu bihugu byo mu burasirazuba bwa afurika na afurika yo hagati rukoreshwa kandi n'umuryango w'ubumwe bwa afurika uhuza ibihugu mirongo itanu na bine mu rwanda naho igiswahili cyemejwe n'ururimi rw'ubutegetsi bwa kane mugenzi wacu asumuta kabuye yavuganye na porofeseri malonga pacifique umwarimu muri kaminuza akaba n'umwanditsi w'ibitabo umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi wacyo ku isi yose afurikani yuniyoni igishyiraho ikemeza nk'ururimi rwo- rwo kwigwa rwo gukoreshwa muri afurikani yuniyoni afurika ya mashariki ishyiraho komisiyo yo gushyiraho n'urwo rurimi ko rugomba kuba ururimi rwa kabiri rukoreshwa u rwanda rurigi- ru- rushyiraho itegeko y'uko ari ururimi rwa kane ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri niyo wagendera kuri i- abo bantu ntabwo ari bibi ntabwo ari abaswa hari impamvu zifatika kugira ngo bibe byarakozwe gutyo ahubwo iyo bigeze mu rwanda rero ikibazo ni ukuvuga ngo ari n'abo badepite barutoye bakabigira itegeko ari na leta yarishyizeho ari n'abantu bandi ntawigeze agikurikirana kubera ko kugeza ubu nta na biro n'imwe mu rwanda ntayiba niyo yaba ari desike wavuga utari ko ndakibariza aha ngaha hehe ahubwo abantu barakubwira bati umuntu avuga igiswahili ngo mubaze maronga kandi maronga ntabwo ndi n'umukozi wa leta yewe yewe nitanze mara imyaka icumi irenga icumi nigishira i- igiswahili kuri radiyo na televiziyo y'u rwanda gatatu mu cyumweru nararebye nsanga ati igihugu ntabwo ushobora kwigisha abantu udafite na- n'agatabo na kamwe abarimu ubwabo nta n'igitabo na kimwe bigeze bandika cyangwa se ngo ba- ba- bakibonaho bakigura ntangiza makitaba hari icyitwa kiswahili kona natangijeyo icyo bita kiswahili kona cyangwa kiswahili sekisheni yewe ubwanjye n'ibitabo byanjye nanditse bitanu agakopi kamwe kamwe hashize imyaka itanu ubu bigeze mu bitabo magana atanu birarenze icya gatatu jya nkubwira nta muntu wanditse ibitabo by'igiswahili birimo n'inkoranyamagambo y'igiswahili n'ikinyarwanda ibyo ntabwo ari ukwivuga ibigwi ariko ni ibikorwa by'indashyikirwa sinibaza ko usibye mu rwanda mu rwanda ntaho hari nta n'undi wagerageza nta wapima ku mugani w'abanyarwanda usibye kwirata nta n'ahandi muri aka karere cyangwa muri afurika byigeze biba ngo ubone umuntu ukora gutyo nta n'ifaranga na rimwe bampa niyo mpamvu ubona ko rero igiswahili kirahari ariko abashinzwe kugishyira mu bikorwa ntibabyitayeho niko nakubwiye wa mfura we nakubwiye ngo ihari uwashyize ahantu hose ujye kuri za yutubi ujye kuri za gukora sana ahantu hose bari muri seleburesheni z'igiswahili usibye mu rwanda twabuze cyangwa se nabuze reka mvuge ko ari nabuze kuko n'ubu ubwiye arakubwira ati porofesa bigeze bimeze wagira ngo abantu bose babayeho abanyamakuru none se nakubwiye ngo abadepite bagituye muri muri bibiri na cumi na karindwi
Professor Pacifique Malonga umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda kuwa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa karindwi buri mwaka isi yose yizihiza umunsi w'amakoperative abantu bibumbira mu makoperative kugira ngo bashyire hamwe ingufu biteze imbere mu rwanda babifashwamo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative rwanda cooperatives agency mugenzi wacu eugenie mukankusi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga baganiriye na pacifique mugwaneza umuyobozi w'agateganyo w'icyo kigo atangira asobanura koperative icyo ari cyo koperative ni umuryango w'abantu bishyira hamwe bagamije iterambere bagatanga umugabane umwe ungana ndetse bakaba bafite ijwi rimwe ringana bakagana ku gikorwa biyemeje gukora niba ari ubuhinzi niba ari ubworozi ariko bafite intumbero yo kwiteza imbere iyo niyo koperative ariko ijya kwitwa koperative igatandukana n'andi matsinda kubera yuko arasiye iba yayemereye gukora nka koperative ikayiha ubuzima gatozi ubuzima gatozi kugira ngo koperative ibashe kububona bishingira ku bigenda gute mu by'ukuri iyo mumaze kwishyira hamwe mugahuza intego mukora icyo twakwita nka bizinesi purani cyangwa se uburyo mushyiraho kugira ngo murebe se nidukora muri iyi variyu ceni tuzagera ku ntego twiyemeje hanyuma mwamara kubishyira mu nyandiko mukegera umurenge uri aho mukorera kuko mu by'ukuri uko byubatse arasiye yego ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative ariko dukorana n'igihugu cyose kuko ku karere hari umukozi ushinzwe amakoperative ndetse no ku murenge hakaba umukozi witwa sekita koperative ofisa aba bantu rero ni muri rwa rwego rwo kugira ngo tufashe abanyarwanda kubaha serivisi zihuse kandi ziri hafi zitabavuna iyo rero mumaze kwegeranya ibitekerezo mwegera umurenge uri hafi ukinjira muri sisiteme yitwa cms bakabashyirira iyo rikwesiti yanyu muri sisitemu aho twese tuba duhurira tubirebera hamwe iyo basanze ibisabwa byose byuzuye mwemererwa ko uwo murenge ubashyira muri iyo sisitemu noneho ku karere nako bakasesinga bamara gusuzuma neza ibisabwa niba byuzuye neza hanyuma iyo rikwesiti bakayohereza kuri arasiye arasiye yamara kubisuzuma igasohora icyangombwa nk'uko itegeko ry'amakoperative ribiteganya abantu bagahabwa iyo rigo pasonariti cyangwa ubuzima gatozi ibisohoka iriho ingingo eshatu z'ingenzi ingingo ya mbere birimo mu by'ukuri intego y'icyo mugamije hakaba harimo n'igaragaza izina ryanyu kuko iryo zina ntirisangirwa hanyuma bakanababwira yuko mutemerewe gukora ikindi kintu kereka muje kucyongeresha kuri ubwo buzima gatozi ni mu buryo bubiri ubu ngubu uko bimeze guhera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dutanga icy'agateganyo cy'umwaka umwe kugira ngo tubanze twitegereze ko ibyo bintu mu by'ukuri watangiye uzabikomeza kandi bizagirira abanyamuryango umumaro nyuma y'umwaka tukaguha icyemezo cya burundu rigo pasonariti ya burundu nuko bikorwa indi ingoza aho bita muri komine tangara ikibazo ni uko ntubaza ati mbega leta ishyigikira gute ayo makoperative ikindi ngomba gutanga nk'intererano yego kujya mu makoperative bikwiye kuba itegeko kubera iki bikwiye kuba itegeko kuko amakoperative twasanze aho ari hose mu bihugu byose biba birimo makoperative amakoperative aba afitiye akamaro kanini abenegihugu hariho rero abo uca usanga birengagiza kujya mu makoperative nicyo gituma rero leta iba ikwiye gushyiramo ingufu ikabigira nk'itegeko kugira ngo abantu bose bashobore gushyikirwa n'iryo terambere icya mbere leta ishyigikira gute aya makoperative mu by'ukuri twababwiye ko turi ikigo cya arasiye icyo cyonyine muhita mwumva ko ni ikigo mu by'ukuri cyashyizweho ni ikigo cya leta cyashyizweho kugira ngo kireberere iterambere ry'amakoperative mu gihugu kandi mu by'ukuri mwabyumvise ko kugira ngo bitwe koperative tubaha icyangombwa cy'ubuzima gatozi ubwo ni uruhare rukomeye rwa leta icya kabiri hashyirwaho amategeko nk'ubu dufite itegeko zeru makumyabiri na kane akarongo makumyabiri makumyabiri na rimwe ni irivuguruye riri vubaha cyane ryo muri makumyabiri na rimwe ryasohotse kuri makumyabiri na karindwi z'ukwa kane bibiri makumyabiri na rimwe aha rero iri tegeko ntabwo mu by'ukuri ryajya gusohoka leta itadufashije kandi leta ni abaturage n'ubundi mu by'ukuri usibye n'itegeko hari na politiki y'amakoperative nayo yanditse yemejwe irashyigikirwa kugira ngo mu by'ukuri amakoperative akomeze akorere mu murongo mwiza wo kwiteza imbere nk'uko igihugu kibishyiramo imbaraga ariko mu by'ukuri uretse n'ibyo dufite inshingano zo gukurikirana aya makoperative kubera ko nabikunze cyane agana ku kibazo cya kabiri avuga ati byakabaye itegeko ariko wenda reka tuvuge uko bihagaze mu rwanda kujya muri koperative ntabwo ari itegeko ndavuga ibiri mu itegeko ryacu ry'amakoperative ahubwo ni ubushake icyo dukora twebwe dufatanije n'inzego zose cyane cyane inzego za leta local government dusabwa mu by'ukuri muri mandeti ya kino kigo cya rca ifatanije na local government ndetse n'izindi nzego dusabwa gushishikariza abanyarwanda kwibumbira mu makoperative kuko twabonye ariyo nzira mu by'ukuri abantu bakwiriye kunyuramo kugira ngo twiteze imbere turabibashishikariza ntabwo byitwa itegeko kuko kujyamo ni uburenganzira no gusohokamo ni ubundi ariko mu by'ukuri ahagufitiye inyungu wihutira kwinjiramo ndetse no gusohoka ntukwiriye no gusohoka waramaze kwinjira ahantu hagufashije harimo inyungu zo kugutunga no kugutungira umuryango rero mu by'ukuri tugannye no mu mibare mwahita mubibona kuko uyu munsi tubara amakoperative arenga ibihumbi icumi mu rwanda yanditse ndetse akaba abumbiyemo abanyarwanda miliyoni eshanu zirengaho gato magana atatu murumva ko iyi mobilization ndi kuvuga yatanze umusaruro cyane kandi iyo tubipimye no ku gipimo cy'ubukungu bw'igihugu ubonamo uruhare rukomeye rw'amakoperative ntabwo ari itegeko ariko abanyarwanda barayishimiye bayakoreramo neza kandi biragaragara ko yagiye afasha mu iterambere ry'ubukungu bw'iki gihugu mfite ikibazo ku makoperative aho hari amwe mu makoperative abanyamuryango bayo batajya bamenya imisanzu bashyiramo aho ijya n'igihe igabanirwa utamenya ngo itwarwa nande ahubwo ugasanga buri muntu arategekwa nko kuyajyamo ndatanga urugero nk'amakoperative y'abamotari ay'abanyonzi ay'abahinzi by'umwihariko abahinzi b'umuceri aho udashobora kubona umurima uhingamo utari muri koperative wamara kuwubona ukagendera ku mategeko ya koperative yesi nibyo umusaruro ukaboneka bikera mwese mugategekwa umusaruro wanyu kujya muri koperative mukagurirwa ku giciro kimwe ntihagire n'umwe byibura niba navuge ngo ni muri rusange ti wenda twasaruye toni igihumbi wenda toni magana abiri abanyamuryango bacu wenda bazazigabana bajye mu rugo ntabwo bazajya bajya guhaha umuceri ubwo umusaruro wose ugatwarwa nabo nakwita ngo n'uburyo sisiteme iyo koperative iba yarubatse umusaruro wose ukagurwa ukava mu baturage umuturage akazongera akajya kugura wa muceri umuhenze kandi ari we wawusaruye ari we wawuhinze n'inyungu z'iyo koperative rimwe na rimwe abanyamuryango ntibamenye iyo zirengera ku bigendanye dufata urugero nko ku bamotari bo usanga buri mumotari afite amafaranga ategekwa kwishyura ya koperative buri munsi cyangwa se buri kwezi umwaka ugashyira ibiri itatu uwo muntu atanga amafaranga buri munsi ayabazwa yewe yaba atanayafite akitwa inyeshyamba ariko hakazabura umunsi n'umwe bavuga bati twebwe nka koperative wenda y'abamotari wenda ba kicukiro uyu munsi turahura wenda bagire n'ayo baduha mu bigendanye n'amafaranga ari mu kigega koperative yinjije ugasanga reka da ahubwo ugasanga umuntu arirukwaho ngo hari amafaranga ngo ngo atishyuye ngo ya koperative ngo ay'ukwezi gushize ngo ayo ku munsi uyu n'uyu mfite ikibazo ku makoperative akora atyo utamenya ngo nyirayo ninde utamenya ngo amafaranga yinjiza ajya he ayo makoperative uyu muvandimwe arimo avuga hari ayigeze abagezaho icyo kibazo ngo babwire ko hari uburyo bakoramo badasobanukiwe cyangwa se nta n'ijambo bafite benjamin turagira ngo dutangire tumwihanganisha niba yarabaye muri koperative isa gutyo Ah, kuko mu by'ukuri umurongo urahari kandi urateguye neza politiki iranditse y'amakoperative ndetse n'itegeko ariko hejuru y'ibyo uko koperative yubatse igira inteko rusange inteko rusange ni rwo rwego rukuru rwa koperative rufata n'ibyemezo ariko hakabamo urwego rwa board of directors cyangwa se nyobozi igirwa n'abantu batanu perezida visi umwanditsi ndetse n'abajyanama babiri hakabamo urundi rwego rwitwa ingenzuzi komite ngenzuzi igirwa n'abantu batatu haba harimo abagenzuzi babiri ndetse n'umwanditsi Ah, hanyuma nyuma y'aho bakaba bagira abakozi maneja akawuntansi ndetse n'ibindi biterwa na vayu ceni ariko ndahagarara cyane kuri izi yavuzeho abamotari umuceri cyane cyane mu by'ukuri imikorere mibi nta muntu wayishyigikira icyo wenda kimubangamira ati hari abantu bategekwa kujya muri koperative ibi ntabwo ari byo kubera yuko habaye hari n'uwamutegetse kujya muri koperative ku ngufu yakabaye yitabaza itegeko kuko ntibyemewe umuntu ajya muri koperative kubera yuko yumvise ibyiza byayo akayijyamo ayikunze atari agahato hanyuma mu by'ukuri ku bamotari sinzi niba anaherutse amakuru ah, iyi misanzu avuga ndetse n'amafaranga yakwa amakoperative y'abamotari ibi bintu nta bihari pe Ah, ze tujye kuri firizi kubera yuko ubu abamotari muzi ko habayemo amavugurura ah, kandi ku bushake bwabo muzi ko mu gihugu twari dufite koperative ijana na mirongo inani n'imwe z'abamotari zirimo ah, abanyamuryango barenga gato ibihumbi mirongo ine na bitandatu mu gihugu hose iri vugurura rero ah, bihitiyemo bakabona ko mu by'ukuri n'ibyo ari kuvuga amavugurura ahora aba bakavuga bati twebwe turabona ibi byahinduka bakiyemeza gukoramo amavugurura bashobora kuvuga bati amakoperative abaye menshi aregeranye arakora bimwe bararwanira abakiriya reka twihuze tube koperative nini itanga serivisi neza ubu ah, muri kigali hari koperative mirongo ine n'imwe muri izi ijana na mirongo inani n'imwe ubu hasigayemo koperative eshanu kandi zirakora neza Ah, ngira ngo ubuzima gatozi eh, zagiye zibumbira hamwe ubuzima gatozi bushya bafite nubwo muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu habayemo amavugurura kandi agamije eh, guhindura u- u- imikorere wenda itari myiza kugira ngo abantu bakore muri izi koperative kandi bishimye no mu ntara ni igikorwa gikomeje ntabwo mu ntara birarangira ariko mu mujyi wa kigali ho byararangiye Eh, kandi ubu nta mumotari usabwa amafaranga y'umusanzu ariko nabyo tubisobanure buriya umusanzu ufite ahantu utandukanira na membership umugabane buriya umugabane umugabane iyo tuwutanze turawushora ukunguka cyangwa ugahomba ni ibintu bibiri ariko umusanzu tuwutanga mu by'ukuri kubera ikintu runaka kandi umusanzu ntusubizwa impamvu ni iyihe dushobora gutangira gukora tutarabona ofisi tukavuga ngo reka abanyamuryango twiyegeranye buri umwe ajya atanga ibihumbi bitanu ku kwezi tubashe kwishyura iyi nzu dukoreramo uwo ni umusanzu ariko wa mugabane mwashoye ugomba kunguka ku buryo mu mwese mwicara nyuma y'umwaka kuko umwaka w'amakoperative uranditse mu itegeko ni uguhera mu kwa mbere kugera mu kwa cumi n'abiri nko mu muceri icyo yavugaga wenda aha twagusobanurira ko umuceri uhingwa mu bishanga mwese murabizi Ha- kandi ni variyuceni ikenera ingufu nyinshi ahenshi nk'uko mubizi ah, leta binyuze muri minagri itunganya igishanga iyo barangije icyo gishanga bagiha koperative kavuga ati ahangaha iki gishanga gifite hegitari magana inani harakoreramo koperative yagisabye kandi ikagihabwa na akarere barangiza bagahita bamanura ibisabwa byose uruganda mwegere koperative kugira ngo mubafashe kuwutonora ariko kandi tugaruke uburyo yavuze ko abantu bawuhinga bakawurya ubahenze ntabwo ariko biri kuko eh, amabwiriza ya minikomu turayazi minisiteri y'inganda n'ubucuruzi eh, amabwiriza avuga yuko makumyabiri na gatanu ku ijana y'umusaruro wawe nk'umuceri ugomba kuwutonorerwa n'uruganda ukawujyana iwawe kugira ngo muwufungure n'ayo mabwiriza ahari ikindi ku giciro mu by'ukuri ibiciro bishyirwaho na minikomu bavuga ati dore igiciro fatiro ni iki kitagibwa munsi kandi iyo minikomu si yo yonyine yicarana n'abahinzi b'umuceri bakabiganiraho bakareba ibyo bashoye bakidufatiye aha nta muntu wahomba inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mbibutsa ko ibiganiro byacu byose mushobora kubisanga kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu slash podcast ugahitamo icyo ushaka kumva nshimiye mwese mwari muduteze amatwi na nadia taha wamfashije kubagezaho aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya isaha moya n'igice isaha yo mu rwanda no mu burundi